di Radio Virgili Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma mfatanyije n'abandi bagenzi banjye kubagezaho aya makuru bamwe mu barundi bahunguka bava mu nkambi zitandukanye muri tanzania baravuga ko abo basanga basigaye mu gihugu babakira nabi babacyurira harimo abatwenga harimo abandi bavuga ati mbere mwari mwagiye kugira nte tweko twasigaye ngaha bagabo umuntu umutima waranse rero baratubarira ati mu buho muraje none uko muje twebwe twari tubaye ino ntitwari tuhabaye none hari uza mu itongo ry'ubundi cyangwa ajya muhira uwo ni umurundi uheruka gutahuka avuye mu gihugu cya tanzania hagati aho abarundi bahungiye mu rwanda nabo baritegura gutaha naho muri mali abasirikare bahiritse ku butegetsi ibrahim bobakar keita baba biteguye gushyiraho leta y'inzibacyuho ayo makuru n'ayandi ni mu kanya ntimugikure duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umuvugizi w'umutwe w'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri mali yatangaje ko azasubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivile mugenzi wacu frederic nkundikije niwe utugezaho iyi nkuru ako karwi kafashe ubutegetsi kariko kararondera umukuru w'igihugu yotwara leta ya gisivile imfatakibanza nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi wako ismael waga waga yabwiye itororokanizo ry'amakuru associated press ko umurwi w'igihugu wiyemeje kugarukira abanyagihugu ugiye kubonana n'abakuru b'imigambwe hamwe n'abakuru b'amashirahamwe atagira inyungu za politika kugira ngo bumvikane ku kiringo leta y'imfatakibanza izomara hamwe n'abatetsi bazoba bayigize wage ashikirije ayo majambo mu gihe abakuru b'ibihugu vyo mw'ishirahamwe rijejwe ubutunzi muri afurika y'umurengero bakomeje gutera kamo ako karwi k'abasirikare kabasaba gusubiza ubutegetsi perezida ibrahim bubakar keita nyamara wage arahakanye ko abasirikare batembagaje ubutegetsi bwiwe ngo kuko ibwirizwa shingiro ry'igihugu ca mali ritigeze rihindurwa avuga kandi ko na perezida keita adafunzwe kandi atigeze akurwa ku butegetsi ahubwo acungerewe mu ikambi ya gisirikare kubera umutekano wiwe urakoze frederic tutarakurekura komeza tubwire iby'uko ikiza cya virusi ya korona cyatangiye kugabanuka ku mugabane wa afurika muri iki gihe abaturage bakomeje gushyira mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ryacyo ibiro bijejwe guhangana n'indwara z'ibyaduka mu ntara y'afurika bivuga ko igabanuka ry'ubwandu bw'ikiza cya korona bukishwa ahanini ingingo zafashwe zo guhimiriza abanyagihugu kwambara udupfukamunwa hamwe no kwirinda gukoranira mu kibanza kimwe ari benshi hamwe no kutegerana naho muri afurika icyo kiza kitandukiye abantu benshi mu ntango cyagiye kiriyongera buhoro buhoro cyane cyane mu gihugu cya afurika y'epfo kirimo igice cy'abanyagihugu bose umuriyoni umwe n'ibihumbi ijana bamaze gufatwa n'iyo mugera mu ntara ya afurika yose umukuru w'ibiro bijejwe kwirinda indwara z'ibiza muri afurika john kengasong avuga ko muri izi ndwi zibiri ziheze hagaragaye ibimenyetso vyerekana ko ubwandu bushasha bw'ico kiza bwagabanutse yamara naho mu bihugu bimwe bimwe vyo muri afurika hari akamo gasaba ko amashure yugururwa kengosong asaba ko ingingo yo kugurura amashure yoba irahagaritswe gushikaho bizogaragarira ko ubwandu bw'ico kiza bwagabanutse bimwe biboneka urakoze frederic joe biden umukandida w'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika yaraye yemeje ko agiye kurwanya ikiza cya covid cumi n'icyenda diane nininahazwe akomeza iyi nkuru mu ijambo yashikirije mu nama rukukuma yemera ku mugaragaro kuzohagararira abademokrate mu matora joe biden yagirije perezida wa amerika donald trump gufata minenegwe ikibazo ca virusi ya corona agira ati nta mukenyero afise wo kurwanya iki kiza ariko jewe ndawufise mu byo yavuze atekanya kuzokora ni ugutegeka udupfukamunwa mu gihugu cyose ukwihutisha kumenya ibizamini vy'abipimishije ukugwiza ibikoresho vyo kuvura abarwayi akongera akaraba uko amashuri yugururwa ariko bidashira mu kaga igihugu amerika iracafata iya mbere mu bwandu bwa covid ya cumi n'icenda ibiharuro vya nyuma vyerekana ko abarenga imiliyoni zitanu n'ibihumbi amajana atanu aribo bamaze kwandura mu gihe abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bine bahitanywe n'ico kiza tukivuga ku vyo guhangana na korona hirya no hino ku isi isosiyete y'abongereza astrazeneca itangaza ko mu mpera z'uno mwaka ishobora kuba yatanguye gushira ku isoko incansho za covid ya cumi n'icenda iriko iragerageza aha ku mugabane wa amerika mexique iza yavuze ko vuba itangura kugerageza ikoreshwa ry'urucanco rwakozwe n'uburusiya hagati aho ishamwe mpuzamakungu rikora mu by'ubutunzi care rigabisha ko mu mpera z'uno mwaka abantu barenga miliyoni amajana abiri na mirongo irindwi ku isi yose bashobora kuzokugarizwa n'ikibazo cyo kubura imfungurwa biturutse ku kiza ca virusi ya korona
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda fm ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru ntimwibagirwe kandi no kudusanga kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tuyahere mu rwanda aho impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu ziyandikishije gutaha zishigaje icyumweru kimwe ngo zisubire mu burundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr rivuga ko abarenga magana atandatu na mirongo itanu bamaze kwiyandikisha kandi ko bakomeje kwakira abandi ariko hari n'abatarashaka gutaha basaba ko bakomeza kwitabwaho muri iyo nkambi pierre claver niyo nkuru n'ibyatubwira iyandikwa nyezina ryatanguye ku munsi wa mbere w'indwi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya muhama iri mu buseruko bw'u rwanda umukuru w'umuryango ushaka kuja ku rutonde niwe atangura akaja kwiyandikisha ku biro vy'abakozi b'ishiramwe mpuzamakungu ryita impunzi haser mu nkambi igikurikira ni uko abagize umuryango wose bahamagagwa na haser umwe wese akiyemerera atagahato ko yemeje gutahuka utavyemeye araheza agasigara intambwe ya gatatu ni ugupima biyandikishije ko ata ndwara zandukira hamwe n'umugera wa korona bafise intambwe ya nyuma ni ukubaza uwiyandikishije igitumye ahitamwo gusubiza ubuhunzi agasubira mu gihugu ciwe c'amavukiro ubu yaganiriye n'ijwi ry'amerika yarahejeje izo ntambwe zose ubu jewe narahejeje ubunindiriye itariki ubu wavuze ko imvo ari iyi nibaza yuko uko nabagize kuko jewe ndagizeyo wabo tuvukana ababyeyi nibo bari habuze yuko n'abagize bakambwira yuko uko byari bimeze byemere kenda ariko bimeze uko yewe barambwira ko umutekano ata kibazo rero ndindiriye ku wa kane ventiseti ntabwo tubona umenga ntihazonagera nibaza yuko n'umunezero gusa ni uko nyine abantu benshi iyo wifuza kujya mu gihugu cyawe umaze imyaka itanu utarajyamo urahumva umenga ni nk'inzozi n'ibyo bavuga umenga ntibizokunda tuzogenera turiye imodoka n'ahandi ho n'akamwemwe kenshi ishami mpuzamakungu hcr ryitaye impunzi ryemereye ijwi ry'amerika ko ico gikorwa kiriko kigenda neza atamusunikano elise viresharan avugira hcr yadutangarije ko ku rutonde afise hamaze kwiyandikisha abarenga gato amajana atandatu na mirongo itanu bagizwe n'abagabo ukwabo canke imiryango ikwiye umuvugizi wa HCR yatubwiye ko gushika ubu atangorane n'imwe ico gikorwa kiratera haba ku biro vy'abakozi ba HCR canke ku murongo wa telefone washizweho ku ruhande rw'uburundi abajeje kwakira impunzi nabo nyene bemeza ko bamaze kwitegura kwakira abo barundi pierre nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intore y'agati mu gihugu n'umutekano aherutse kubwira ijwi rya amerika ko izo mpunzi zizoshikira mu ikambi y'agateganyo ya songore iri mu ntara ya ngozi ni kambi ishobora kwakira impunzi nyinshi zishira ku ku gihumbi ariko kubera iki kiza ca coronavirus bazogabanya hamwe kwakira nk'abashika ku majana atanu ariko uruhande rw'uburundi rwaramenyesheje yuko nubwo boza ari benshi barenga abo rufise ahandi rushobora guca rubakirira ata kibazo ikindi naco twumvikanye nuko babaye benshi cane bashobora no kuzokwakirwa inshuro kabiri mu ndwi nk'uko biriko biraba ku mpunzi ziva mu gihugu ca tanzania n'ivyo bazoshika babafashisha vyose kugira ngo ico gikorwa kize giheze kigende neza aho muri ico kigo cisongore murazi ko naho nyine batamara umwanya bazoca bajana ku makomine iyo baje bava ico bikoze hari amashirahamwe atanu y'impunzi akorera mu ikambi ya mahama asabira abazoba basigayeyo gukingirwa mu gateka kabo ndetse bakaguma bitaweho na haser mark ndereyimana aserukira rimwe muri ayo mashirahamwe amenyesha ko ico kibazo cariko kiratera icuka kibi mu nkambi dushima yuko babahaye uburenganzira bwo gutaha kubera twari ko turabona yuko ingendo y'abantu bavuga yuko banditse rino kete ryo gusaba guhunguka bariko barateza umutekano muke hano mu nkambi ya mahama nk'uko muri tanzania vyaba vyabaye mu makambi y'impunzi rero biradufasha yuko abo bantu bavuye ngaha hanyuma abasigaye bagasigara mu mahoro na cyane cyane ko icyo twahunze kitarava mu nzira bo bo baguma bariko barigisha kuko twahunze twaziye manda twahunze sisiteme mbi n'uno munsi turumva abantu bariko baricwa turumva abantu baturinda mu mazu turumva abantu banyuruzwa bakabura ibirengero bazira ivyiyumviro vyabo turumva amabi atandukanye akorwa mu gihugu c'u Burundi ico nico twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na asere kubandanya idufashe mu mugongo nk'impunzi gusaba guhunguka bija ku gatwe k'umuntu nta muntu ahitana uwundi ntawe uterefona mugenzi we umuntu iyo yumvise agomba guhunguka aragenda ku gatwe kiwe abatahani batahe twebwe umutekano wacu ugume wubahirijwe abo hasher rirabizeza ko rizobandanya ribafata mu mugongo nk'uko ryahora ndetse rikavuga ko n'abasaba ubuhungiro n'ubu bakihari kandi ko bakigwa hakurikijwe amategeko mpuzamakungu akingira impunzi iryo shami mpuzamakungu hasher ntiryavuze aho igikorwa cyo kwandika abashaka gutahuka kizohagarikirwa gusa rimenyesha ko aba mbere bazotahukanwa ku munsi wa kanuza itariki mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi k'umunani nk'uko vyumvikanywe n'inama nyabutatu iyo nama niyiheruka guhuza iryo shirahamwe ryita y'impunzi uburundi bahunze bavamwo hamwe n'u rwanda rwakiriye abarundi barenga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri pye clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze claver tukivuga iby'iyo nkuru y'abarundi batahuka abahungukiye mu ntara ya ruyigi barasaba leta n'indi miryango kubabonera imbuto n'amasuka kugira ngo bashobore kwitegura ihinga mu gihe baba basubiye mu ngo zabo inkuru ijwi ry'amerika yateguye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu burundi dusomerwa na desire hatungimana i kigali mu rwanda abo barundi biganjemwo abavuye mu nkambi ya nduta mu gihugu ca tanzania barashima muri rusangi ukuntu bakiriwe n'abajejwe intwaro abarundi bavuga ko n'abasigaye inyuma bariko bariyandikisha ku bwinshi kugira ngo batahuke kuko bavuga ko ubuzima bwo mu nkambi busa n'ubwanse mu makambi ari mu gihugu ca tanzania aba ni bamwe mu baherutse guhunguka bashikira muri komine ya nyabitsinda intara ya ruyigi iri mu buseruko bw'uburundi uricara ukaba uriyumva n'iyo uja kuza gutora ukwi hariya ntugendayo ugaca usubira ukwiyumvira ati basha nkiri hariya mu gihugu cacu ndagenda iyo ngomba mfashe ubusafiri ndagenda iyo ngomba iwanyu aba ari iwanyu ugaca usubira rero ukibuka umugani w'abakera bavuze ati wogogwa igito gitabwa iwabo ugaca usubira uwo mugani ukawibuka uca ufata umwanzuro wo kuvuga ati ukaraba ababayeho ati n'ababayeyo barabayeho najewe ntegereza kugira ane reka nace ngende nkaraba ngene hameze ihari yaho ngene imeze nkasubira nkumva inoti abarino barakomeye abarino baradugura abarino baragira gute ariko tukaraba ngene amasoko yariko arabomagurwa ngene ibintu bimeze tukifuza kugira ane tukifuza kavuga ati basha je ndovuma nditahira hano utagira umwidegemvyo nditse wemana ndakwiye gutaha enje caciye gituma nitishamo guca ntaha hariho n'aho hariya aye bashobora kwafisha nk'imodoka cenda canke abazi no bakaza ari imodoka cenda abagendeye hari mu ntara za ruguru bakabacisha hariya nyene bagashikayo ubu bariko bariyandikisha ku bwinshi kugira ngo batahe e, twabonye ari agahengwe kandi abandi bo tubona twumva ko bariho vyatumye yuko duca dutahuka n'abari inyuma bazotahuka nibiyandikishe batahuke n'ukuri ni heza pe nta ngorane ndahabona jewe eee naho bashima uko bakiriwe bamwe muri abo barundi baranegura bamwe mu basangwa babakora ku itama mu kubabaza icyo bari barahunze bakabona ko kubabaza ivyo bisa no kubacokora harimo abatwenga harimo abandi bavuga ati mbe mwari mwagiye kugira ane twe ko twasigaye nga tukavuga ati emagabo umuntu umutima waranse mbwa naho wanse natwe turasubiye kugira ane turiko turikubita agashi turiko turagaruka ni mu bifata uko nyene mwabibonye abatwakira bakatwakira ababigaya bakabigaya twebwe baratubarira ati "Eh, mubuho muraje none kumu- uko muje twebwe twari tubaye ino ntitwari tuhabaye natwe tukaca tubishura rero none ga hari uza mw'itongo ry'ubundi canke aja muhira tushikira muhira aho twahora tuba tukaca tubishura uko nyene abo barundi barashima imfashanyo baronkejwe na leta hamwe n'amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ariko bakavuga ko bakeneye imfashanyo y'ibisakazo amasuka n'imbuto kugira ngo bashobore gusukura amatongo yabo ikindi babona kitazoborohera bataronse imfashanyo ni ibikoresho by'ishuri by'abana babo mu gihe buca umwaka w'ishuri utangura bose abanyeshuri batatu co ndobona co co ku bintu maze kumva no kwiradiyo bariko baravuga nk'impuzu bazotanguranwa n'amakaye nca numva umutima ungana ukuntu nca mvuga ati jewe raraba abana uko biri baroguma aha ntibazokwiga ibyo bintu bariko barasaba je sinzoshobora kubironka impuzu kubera impuzu za nyuma zimwe zimwe numvise bavuga zitangura ngo ibihumbi munani hari izo bavuze ibihumbi icumi mvuze ha gitsaha rero n'ibibazo rero je numva ko mbangamiwe somvuga ati ndabangamiwe amatafari yonyene umufundi yinzu kugira irohagarara n'ibibazo n'ingorane camvuga none jewe bica bigenda gute ahubwo leta yodufasha muri byose ikadufashiriza abana mu kuyiga abarundi bahungukiye mu ntara ya ruyigi bavuga ko ata bibazo by'amatongo bigeze bagira bagarutse ndetse bakavuga ko n'amazu basize bayasanze akomeye kiretse hamwe hamwe basanga ibisakazo vyarashaje urakoze desire hatunga imana mu gihe leta y'u rwanda ishyize imbere gahunda y'uburezi kuri bose haracyari ikibazo cy'uko bamwe mu baturage bayo bo mu bwoko bw'abatwa bakunze kwitwa bashegajwe inyuma n'amateka batitabira iyo gahunda nk'uko bikwiriye urugero ni nko mu mudugudu umwe watujwemo abagera kuri mirongo irindwi ariko umwe muri bo gusa ni we uzi gusoma no kwandika nk'uko mugenzi wacu claude ganza munyamagana ukorera mu rwanda yabibonye ategura inkuru uyu ni liyetena koloneli dr kanyankore william uyobora ibitaro bya gisenyi mu karere ka rubavu uvuga ko iki ari igihe abantu bose basabwa gukaza ubwirinzi kuruta mu bindi bihe byose kuva iki cyorezo kigeze by'umwihariko mu karere ka rubavu arabishingira ku kuba icyorezo kimaze kwinjira no kugaragara mu baturage ku buryo bashobora kucyanduzanya byihuse mu gihe mbere cyagaragaraga mu bantu babaga bari mu kato barimo abaturutse hanze cyangwa abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka icyorezo cyagezemwo kuko ntabwo wagira n'uwo cyishe ngo uvuge ngo ntabwo gihari kirahari twanaherekeje nk'ibitaro uko yaguye iwacu mu bitaro icyorezo cyatugezemwo buretse nawe hari n'abandi cyabonetseho ndetse dufite muri treatment center kuko bariya bari rugerero na nyakiriba ntabanyarwanda yego harimo n'abanyamahanga ariko abenshi ni abanyarwanda ntabwo twavuga ngo icyorezo ntego kiturimo niyo mpamvu uyu munsi buri muntu muhuye ugutwara mu bindi amakwe tujyamo uko gushingura ibiriyo mu butabazi dukora mu masengero aho tujya hose genda uzi neza ko ushobora kuhandurira isaha n'isaha uyu muyobozi asaba abaturage kwitwararika bikomeye no kwirinda kujya ahantu biboneka ko hari ibyago byinshi byo kuba yahandurira virusi ya korona cyangwa akayanduza abandi mu gihe wayifite atabyiyiziho Lieutenant Colonel Dr Kanyankore aratanga inama eshatu zafasha abantu kwirinda aho waba uri hose mu Rwanda shakisha ubutabazi bw'ibanze ku nzego z'ubuvuzi reka gukora urugendo rutari ngombwa rwambukiranya intara cyangwa ahandi ujya kure kandi aho ushobora kuhabonera ubuvuzi bwirinze ubuvuzi bwirinze butuma utakwirakwiza icyorezo icyo ni icya mbere icya kabiri kurikiza amabwiriza yo kwa muganga n'ubu unageze kwa muganga agira ati jya ahagana n'aha n'aha bariho ugana kuko umuganga akubwira ati ushobora kuba ufite iki kibazo nta mpamvu yo gukora taraje ugafata indi nzira icya nyuma nacyo kireba abaturage muri rusange muri iki cyorezo nuba hari umuntu upfuye utitaye ku cyamwishe ni ngombwa ko njya mu kiriyo banza utekereze ibyo gusa muri iki gihe ni ngombwa ko njya mu kiriyo uyu muyobozi kandi avuga ko abaturage bagenda birara nyamara imibare y'abandura yikomeza kuzamuka iyo ubona umuturage afashe akabari agatumira abantu bakanywa inzoga bagasahinda nka kera uko twahoze icyorezo kitaraza hari uko uhita ubona ko ari abazinywa ari uwazitanze bombi bafite ikibazo nena no kudaha agaciro iki cyorezo turimo iyo ubona umuturage agenda mu muhanda nta gapfukamunwa cyangwa karamusaziyeho uhita ubona ko ari umurimbo gusa ashaka kwikiza abayobozi ariko hari n'udupfukamunwa tutarinze abantu ubona ko rwose kamaze gushyiramo uburinzi n'abantu birirwa kuri sitade ijoro n'amanywa ntitubure n'umuntu n'umwe dushyiramo bikwereka ko abantu icyorezo baracyagisuzugura ariko iki cyorezo mu by'ukuri kirica kandi ni icyorezo kiduhenze ni icyorezo kisaba imbaraga ni icyorezo gishobora gutuma n'ubukungu bwacu busubira inyuma mu buryo budasanzwe kuko kirazisaba byinshi cyane bijyanye no gufasha aba bantu abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko uko iminsi ishira ari nako iyi virusi ya korona yongera ubukana ku buryo mu mezi ari imbere ishobora kuzahitana abantu benshi cyane ku mugabane wa afurika bityo ko ari igihe cyo gukaza ingamba z'ubwirinzi aho kwirara ngira ngo bwari ubwa mbere mu cyumweru gishize aho u rwanda twafashije abantu babiri umunsi umwe ari uyu waguye i rubavu n'uwaguye i kigali byabereye umunsi umwe bwari ubwa mbere tugize ka ebyiri mu munsi umwe abashinzwe ubuzima muri aka karere bavuga ko kuva iki cyorezo cyadutse hari abantu basaga ibihumbi bibiri n'ijana bamaze kunyura mu kato muri aka karere mu gihe abasaga ibihumbi bibiri magingo yabakikarimo abamaze gupimwa barabarirwa mu bihumbi birindwi muri bo basanganwe ubwandu bwa virusi ya korona bararenga ijana na makumyabiri abasaga mirongo itandatu akaba aribo bamaze gukira mu gihe umuntu umwe muri aka karere kimaze kumuhitana muri iki cyumweru bamwe mu bategetsi bakuru bashushe nk'abaca amarenga y'uko abaturage batarushijeho kwitwararika byatuma basubizaho gahunda ya guma mu rugo muri bo harimo minisitiri w'ubutabera johnston businge na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu professeur shyaka anastase wavuze ko ntawe ukwiye gukerensa iki cyorezo kandi gishobora kumuhitana ubutumwa bombi bacishije ku nkuta zabo za twitter claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aradijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'ivangura rishingiye ku ruhu kimaze iminsi kivugwa cyane muri amerika cyane cyane nyuma y'urupfu rw'umwirabura george floyd waguye mu maboko y'umupolisi w'umuzungu inkubiri yo kwamagana ivangura rishingiye ku ruhu yakurikiye urupfu yasigiye ubuhe butumwa urubyiruko rwifuza kujya muri politiki mugenzi wacu diane ninahazwe yabiganiriyeho na liz pascal namuco wiyamamariza muri iki gihe kuyobora akarere kitwa cumberland mu mujyi wa ottawa muri canada lizi pascal arabanza kumubwira aho agejeje ibikorwa byo kwiyamamaza amatora rero twe twatanguye haciye ukwezi kuva ukwezi ku- ukwezi kwi- kw'indwi ku itariki za cumi na gatandatu Ah, amatora akazuba ukwezi kwa kwa cumi itariki zitanu tukazomenya rero uwatsinze ukwezi kwa cumi itariki zindwi
uri kwiganwa n'abantu bangana gute garize muri ico kibanza co kuyobora akarere ka ole ubu tugeze kuri mu- kuri cumi n'abandi bagenda baraza kuko umunsi wa nyuma wo ku- wo kwiyandikisha nk'umukandida azoba ari ukwezi k'umunani itariki rya ah, mirongo ibiri n'umwe yego hanyuma muri abo bose ah, uvuga bariko barahiganwa uri umurundikazi umwe hari abanyarwanda muri kumwe hari abandi birabure muri kumwe
abarebure ubunye turi babiri n'uyundi eh, mugore eh, w'umukanadiyani apfa muri congo inje ndi umurundi kazi jenye aha utawa nibaza ko ndi umurundi wa mbere yitoje nje gutuma bitunezeje nka- nk'abarundi aba- baba muri Ottawa- baba muri canada Ah, uravuze ko uri umurundi wa mbere umurundikazi yitoreje ico kibanza agiye mu bintu vya politike biri hejuru muri otawa kuko hari uwundi murundikazi wundi yabigiyemo mu mwaka uheze ariko otawa nibutse abariko barumviza ijwi rya amerika ko hari na kimwe mu gisagara kirimwo abarundi benshi ndetse n'abanyafurika benshi liz uri uwa mbere ngaho muri otawa muri umwirabure wa mbere ko umurundi wa mbere uva no mu gihugu ah, twavuga yuko kitaha kera ikibanza gikomeye abafasoni n'abigeme mu vya politiki iyo ndoto yawe yakuje mu gute kugira ngo ushobore kwitoreza ico kibanza ariko urumva umwenda bivuze nciye nibuka yuko hari n'undi murundi eh, yitwa oriana nawe yagerageje n'ibyo yakanya yagerageje mu nzego zose ariko muri kominote eh, usa- dusanzwe tuzi bi- bi- bikasa nk'uko ndi uwa mbere kuko urumva ni jewe eh, nawe hafi cyane mu- mu- mu bintu mu bintu twa- twaciyemo nk'abarundi bit- bigoye mugabo eh, ico novuga ni uko eh, biragoye cyane rimwe na rimwe kwiyumvamo nk'umwirabure turetse nk'umurundi muri kino gihugu kumva ko ushoboye kumva ko nawe eh, ugutora ufise ibyangombwa ufise ibyo ibisabwa kugira ngo ushobore eh, kuja imbere uvuga uti ndashaka ku- kubaserukira mba- ndababera ijwi eh, mu nzego zitandukanye z'iki gihugu rero birasaba eh, kuba uru- uru- ufise ubutwari bwinshi kuko politiki harya ntizitandukanye n'abo ari bo turimo mu burundi canke muri canada ico ibitandukanye ni uko batatwica canke badushe muri gereza mugabo ahandi ho navyo ni ntibyoroshe Ah, kugira ngo ufate ico cemezo ni uko uba witeguye kandi uba wiyemeje kurwana navyo- ni- na- n'ibintu vyinshi ah, kugira ngo ushobore kugu- kugu- guserukira ah, aba- abanyagihugu ushaka guserukira mugabo no guhesha ice- no guhesha ishema kominote uba uvuyemo Mm, uravuze yuko atari vyoroshe haba mu burundi haba aho muri ariko na cane cane politike yo mu bihugu twavuga ko biteye imbere nka canada akenshi baranayivuga yuko abayijamo baba bifise baba bafise uburyo bwo gushobora kuja mu myamamazo baba bafise uburyo bwo gushobora kwitoza canke bagashigikirwa n'imigambwe yabo biboneka mu gihe mu bihugu vyacu bitandukanye eh, hari igihe usanga uburyo butaba bukwiye kugira ngo ukine politike twavuga ko lize yashigikiwe n'umugambwe arimwo nimba warashigikiwe n'umugambwe n'uwahe canke uriko witoza wenyene warahagurutse ukavuga ati uburyo ndabufise ngiye kwitoza
ni ukuri icyo kibazo ni ikintu gitangaje kuko twebwe turabivuga no kuri twita iminsi iheze n'umugabo yakora atubwira ati "Ah, abakandida bonyine bari imbere ni abafise amahera bari abazungu Mhm.
Ah, nanjye ndavuga ni iki kibemeza ko twebwe abirabura tutayafise ayo mahera nuko muravuga kuko nibyo avuga ati "Eh, nubwo woba ufise ibyangombwa byujuje amakarite yose kugira ngo ushobore kuyobora ariko udafise amahera kugira ngo ukore wiyamamaze ntacu ushikako udafise abantu bagufasha kuja gukomanga ku rugi bagufasha ku kazi muri kampani bita ababenevole ntacu ushikako rero jewe nshaka kubwira muri nivo ya mairie au niveau municipal ngaha muri canada by'uma otawa kuko muri quebec biratandukanye muri otawa ontario nta mugambwe uba ugufashe mu mugongo kuko urimo urandepanda uri wenyine ku gatwe kawe niko bigenda donc jewe iyo ntabafise abantu muri kominote iyo ntabafise abantu twakoranye mino myaka yose aho nakora donc nitangira abantu bacu kandi batandukanye ari abazungu ari abarabu ari abandi uwo mutima rero ngira barawubonye bati Lise Pascal adukeneye muri iki gihe reka tumwitabe atanguye iyi kampani haciye indwi z'ibiri gusa banoje amafaranga agera ku bihumbi bitanu by'amakanajya kandi bitanzwe n'abarundi harimo umuzungu umwe mugabo abazungu bataraza baje mu nyuma abatanguriye kampani n'abarundi nibo bitabye barabyitabiriye ni ukuri ndumigwa bakaza muri benevora ibintu babwira bati ntabyo uzopfa ubonye narabibonye kandi binarenze uko nibaze bisigura yuko turiko turaca ahantu ni byiza yuko uba waramaze kwerekana ni ukuri umutima ufise wo gukorera abanyagihugu imbere y'uko uja kwitoza kubera yuko n'ahandi ho ntiworonka abantu bagufasha ukoresha amakontakiti yawe ukoresha abantu muzi nanjye mwakoranye bakubonye uko umeze bakavuga bati reka tuze kukwitangira kuko bose babikora ataguhembwa rero muri iki gihugu umwanya ugoye umuntu akwifatire ngo arakwitangiye ni uko vurema aba yabonye yuko hari impamvu yo bikora dushaka kubwira abantu bose bafise mu mutwe ko bashaka kuzo kwitoza baze babanze barabe bati turi n'igitindi ko ndakorera abiwacu cyangwa ahomba aho mu karere ndimwo ni igikindi n'akahe kamaro kanje utabigira utwarakarikira uri kurapanga imipango mugabo ariko n'ibyo ukunda kandi mu nyuma utsotse ubona ibyo bintu bikugarukiye mu nyuma utanabyitetse
navuga yuko ukwitoza kwawe ngaho onye muri otawa muri canada kushitse mu gihe hariho ikibazo cy'ivangurarukoba cyagiye ahabona inyuma y'urupfu rwa george floyd umunyamerika w'umwirabure ngaha anye muri amerika yishwe ahagaze ko n'umupolisi amushitse ko amaguru amushitse ko amavi yiwe ni ikintu ubona ko muri iyo myamamazo yawe urimo muri uko ushaka kwitoreza kigaruka mu maso y'abantu bakabona bakakubona nk'umwirabure bakabona bakabona ca kibazo hari ico coba carakoretse muri uko kwiyamamaza kwawe canke kiriko kirakoragariza
ibyo ntibibura ntibibura kandi nibatse ko bizokwamaho ivyerekeye ibyo ibyo birabure babamwo canke n'ayandi moko kubera abantu niko bameze nabo niko biragenda neza bikoratera imbere hajya usanga umuntu atinya uwundi kubera ingene asa kubera batabana atabazi ingene bameze ugasanga hariho kumwikeka canke kubera icyo bita amastereotipe ingene abantu babavuga bagaragara baberekana mu makuru canke ahandi rero hariho donc udukatiye njamo usanga ari abantu batunze b'abasaza b'abazungu ubona ko n'ukuri no kunyugura umuryango wenda bashobora kutugurira umuryango rero nakubwira kuri marire vrema rero ni ibisanzwe hari n'umugabo iyi indwi ihetse ya yaraje arankomera ku induru aranatabura agapapuro nanze ko vision politique imigambi mfise urumva ankomera kwindura agata hasi ndavuga ati basirika nzi kugatora amadolari atatu kandi amahera menshi
inshuti muduteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naha tuyasoreje ariko tubararikira andi tubagezaho mu kanya nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi na bagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho yari ahagarariwe na edi rwema yegeranijwe na fatu alimas karara yendi jeffrey mutagoma turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe